muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi rya amerika ni muyisange ku rubuga rwa interineti wazi itatu radiyo yacu voa akadomo kamu naho ku maradiyo nimudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri amakuru rero abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya mutenderi muri tanzania bararega polisi y'iki gihugu ko yaba ibahohotera abantu benshi tubona baza badufata mu ijoro badutwara mu gipolisi badufunga tutamenya ibitwagira uyu ni umwe mu mpunzi za mutenderi uvira kandi sosiyete sivile yakoresheje imyigaragambyo ku kibazo cy'umutekano izi nkuru zirakurikirwa n'ikiganiro kira turasoreza ku nama nyunguranabitekerezo ya severe mu burundi nk'uko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi uyu munsi ishyirahamwe rya sosiyete sivile muri teritwari ya uvira mu ntara ya kivu y'epfo yakoresheje imyigaragambyo yo gukangurira leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikibazo cy'umutekano muke uri muri iyi teritwari umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedasita ngabo ari uvira araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru sosiyete sivile muri teritwari ya uvira yakoresheje imyigaragambyo yo gusaba abaturage kutagira umurimo bakora mu rwego rwo kwereka ubuyobozi bwa leta umutekano muke ndetse n'ihohoterwa ry'ikiremwa muntu biri muri iyi teritwari ya Uvira mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abaturage baturiye mu mujyi wa Uvira bakurikije ubutumwa bwa sosiyete sivile kuko nta murimo wakozwe amaduka yari afunze nta shuri ryize amabanki nayo yari afunze ndetse nta binyabiziga byari mu ibarabara haba ibiva uvira bijya bukavu cyangwa ibiva uvira bijya bujumbura oya ngaha ku mupaka hari isura nziza kubera nta kavuyo kariho abantu bose bari kubatambuka n'amaguru kiretse gusa nta sirikirasiyo y'amamoto n'amamodoka ahari mugabo ku batambuka n'amaguru ho bariko baragenda e, nta kavuyo kariho kabisa andre byaduniya ni umuvugizi wa sosiyete sivile muri teritwari ya uvira yavuze yuko bakoze iyi myigaragambyo nyuma y'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho yaba iy'abakongomani n'iy'abanyamahanga iri muri iyi teritware gushimuta abantu ndetse n'impfu z'abantu bicwa barashwe muri Uvira. Andre Byadunia yagize ati, tuko tunafanya vile morte leo, lakini jana walichinja mtu kubisa kunivo ya Rutemba juste ku entre ya vile ya Uvira. Mtu tunadekriye tunasema magrupa arme ziko zinatoka kunivo.
Twakoze imyigaragambyo none ejo hari umuntu baciye umutwe muri Rutemba ugiye kwinjira muri Uvira, imitwe yitwaje intwaro iziva i Burundi ikaza kugwanira leta ya kongo ikwiriye kutubwira ibyo ari byo abantu baraza bakica abasoda hari umushefu bafashe agiye gutanga ubuhamya kuri biro de basanga umurambo wiwe uri mu buruhukiro by'ibitaro bya uvira umuyobozi wa teritwari ya uvira bwana alexi rashidi kasangara yavuze yuko byamutunguye kubona sosiyete sivile ikoresha imyigaragambyo itamumenyesheje ariko yemeza yuko hashize imyaka hagati ya cumi n'itanu na mirongo ibiri muri teritwari hari umutekano muke utegwa n'ikwirakwira ry'imbunda mu baturage ariko uyu muyobozi avuga yuko bagiye guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke uri muri aka karere abereye umuyobozi alex rashidi kasangara yagize ati nta mutekano ijana ku ijana ku isi ntiturambura abaturage imbunda ariko urebye bibiri na cumi n'umunani twakoresheje imbaraga kugira ngo umwaka urangire neza ugereranyije n'intangiriro za bibiri na cumi n'umunani ndetse n'amatora yagenze neza nta sasu ryabaye uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda biratangiye tuzakoresha imbaraga mu gukora akazi kacu ahantu dukeka ko umutekano ari mukeya abatwara ibinyabiziga bavuga yuko kubera ibibazo by'umutekano muke biri muri iyi teritwari ya Uvira usanga hari abagenzi b'abakongomani bahitamo kunyura mu gihugu cy'u Burundi bagiye Bukavu kubera gutinya kunyagwa ndetse no kwicirwa mu kibaya cya Rusizi bikorwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'abarundi Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo
vedasite ngabo urakoze noneho tujye mu burundi dusabe fideli d'antoine nsabimana kutubwira iki kibazo cy'abarundi bo mu nkambi y'impunzi ya mutenderi ni muri disitirigiti ya gakonko ni mu ntara ya kigoma muri tanzania bavuga ko polisi y'iki gihugu yaba ibahohotera ibi byaba ari nyuma y'ikibazo cy'imyambaro ya gisirikari polisi ya tanzania ivuga ko yatahuye muri iyi nkambi ya mutenderi fideli d'antoine nsabimana izo mpunzi abarundi bahungiye mu nkambi ya mutenderi district ya gakongo intara ya kigoma mu gihugu ca tanzania bavuga ko bafatwa mu masaha y'ijoro bagatwarwa ahantu batazwi aho bagirirwa nabi aba ni bamwe muri izo mpunzi bigana uko ibintu bimeze ni ukuri umutekano w'ikambi turabona neza ko udakwiye kuko ndafite icyo nshobora kubivuga ko hasasa umutekano nk'abawucungeye hasasa bubaye nk'abapolisi nyine ba tanzania ariko barafise abatware aribo twita abarongozi babo kweri barabangamiye kandi kuko haranagerera n'igihe mbere abantu kenshi ushirika umuntu wo mu ijoro utazi bamutwaye kenshi mbere abantu baryama baryama nk'abataryamye kubera bafite ubwoba kweri kandi turabona ko dufite n'impungenge nyinshi nyinshi nyinshi bivanye n'iri tangazo twaheruka kumva ryigeze kuba rivuga ko impunzi za mutenderi na nduta ngo bavuga ngo bazihaye impunzi za gisirikare kumva babitiriwe ko arabagwanya tukibona mu ijoro umuntu akaza agatorwa uwo akaba aragiye kandi nkagaruka rero twebwe abamama bamwe bamwe bariko baraba abapfakazi mu bintu tutazi ngo bimeze gute n'ibyo bigwanisho bavuga cyangwa iyo myambaro ntirigere iboneka mugabo ugaca usanga nka kamanda w'igipolisi ahubwo ugaca usanga reka atora abantu ijoro atora abantu ijoro atora abantu ijoro ntitumenye iyo batwara wagira ngo ugiye kubaza ngo nibiki ntibishyurwa n'abarongozi basanzwe baje gutwara iyo kandi ibintu by'abantu batwarwa mu ijoro kweri baza aho batora ijoro ko ntibatanga amakuru bamenyesha igitumye babatwara uza wumva bukeye ubyutse ngo naka baraye bamutwaye ijoro bagira barakurikirana ntumenye n'irengero ryiwe uretse gufata bagafungwa abantu benshi tubona baza badufata mu ijoro badutwara mu gipolisi badufunga tutamenya ibitwagira twebwe badutwara mu modoka z'igipolisi tukagenda turyamye ku mashoka twibaza bagiye kutwica bakadupfunga bamwe ntibadupfungira hamwe bamwe babatwara mu ishyamba kubakubitira mu ishyamba ahantu bitwa ikarago tukabaza ibintu twagira ngo duforoma ngo uginga igisirikare ngaha mu nkambi natwe turi abakimbizi ukaraba ingene umuntu ameze nawe ugasanga ni n'umuhimbiri n'ivyo n'ivyo bintu by'igisirikare ntabyo ashoboye sinzi ibyo baba bashaka sinzi uko baba bariko bararondera amahera ngo abandi nabo ngo batwara ngo abantu ngo mu bihugu byo hanze ngo abandi nabo ngo bibi, ngo bibishe ngoho mu nkambi ari akadenderezo gusa izo mpunzi bavuga ko kubona bariko barafatwa hoba hari impunzi bagenzi babo babifisemo uruhara je nibaza yuko hariho intuzenya uko je uko nibaza ari nk'intuzenya nk'ababanyi bamwe badodoberezanya hariho abantu ngaha tubana badodoberezanya baza baragiriza abantu ibintu by'intuzenya ngo yuko ngaha mu nkambi ngo hariho abantu bafise ingoho ariko habibaza muri rusange abantu bajejwe umutekano ngaha mu nkambi bakubwira yuko inkambi ya mutenderi imeze neza mugabo ukabona baza gutora abantu mu ijoro babatwara babegamitse ku mashoka sinzi ibyo baba bashaka abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzania barafise ico basaba bajeje umutekano n'ishirahamwe ryita ku mpunzi haseya twabe twasaba nk'amakungu kweri agejwe agateka k'impunzi ko boraba ingene batuma duhamisha kuko ngaha tubaye turi ku mupaka mbega ni kuki izi kambi zibiri ariko ziguma zibonerwa zonyene kandi byongeye tukaba twitwa ko turabagwanya ni kubera turi impande y'umupaka w'igihugu c'ico c'uburundi icyo twosaba unhcr ni uko yodufasha ikaduha urundi rwegeranyo kuduha ahandi hantu bashobora kutwimurira tofauti n'aha muri iki gihugu cy'aba bantu nta mutekano na mukeyi na mukeyi dufise kuri iki gihugu cy'uburundi n'igihugu cya tanzania jewe icyo nosaba hanini nosaba umutekano mu nkambi turonka amahoro twe twagomba kwera umutekano nimba ari ikintu baba bagiriza nk'uwo mushinga ntahe bakamutora izuba riva icyo twosaba yuweni n'abajejwe umutekano ko basaba yuko abo bantu baza baratwara ubukesikesi ku ntuzenya ku gipolisi kire bishikire k'uwo muntu bahashike barabe ingo amatati bafitaniye n'abo bantu siyo ngo baze baratwara amakesi asuye nabi ku ntuzenya ku gipolisi yo kwicana umwe mu bategetsi b'igipolisi muri district ya gakonko yatubwiye ko bafatwa haba ari ku mvo z'amatohoza ugasanga hari aho biba ngombwa ko basambishirizwa kure y'ikambi babamo igakonko mu ntara ya kibondo mu buraruko bushira uburengero bwa tanzania fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
mugwi nawe nuze dushigikirane ni umwe mu migwi y'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu kibano ahurikiyemwo abazi ko bagendana umugera wa sida n'abatagendana uwo mugera abari muri uwo mugwi urengeje umwaka ukora mu gisagara ca ruyigi baratubwira inkomoko zawo bahamagaye abantu basanzwe bagendana umugera wa sida n'abatawufise batwigisha ukuntu twokwirinda umugera wa sida batwigisha n'ubumaze kuwandura ko atakumukumira ari ukuba hamwe n'umuntu nk'abandi aragwaye ntitwosha tumunena ngo tumunebagure baradutumye ko ku ikomine duca turitaba turagenda baca baratwandika baraduha n'inyigisho y'ukuntu turitangura twaciye tugitaba turatangura gukoteza udufaranga dukeduke baranavuga icatumye biyandikisha baratanguza ibikorwa vy'uwo mugwi wo kuzikanya no kuguranana mu kibano icyiyumviro cyo kuja mu ishirahamwe ni uko umuntu akenye uca ugenda bakakugurana kwivuza canke ugakoresha utundi tuntu caratujemwo kuko tubona iyo ugiye mu ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana nta bukene ugira iyo ugira ukene uja kwikora kuri rya shirahamwe ugasaba ingurane ugaca urangura umugambi washaka wose uwurongoye umugwi w'iryo shirahamwe aratubwira intumbero yaryo n'abagize uwo mugwi intumbero yaryo ishimikiye ku iterambere ry'umukenyezi hanyuma ariko ntituri twenyene turakumwe abakenyezi mirongo ibiri na batanu n'abagabo batanu abatagenda n'umugera wa sida ni cumi na babiri intumbero y'iryo shirahamwe rero kwabaye kugira ngo tuje hamwe dushigikirane turaziganya tukagurana n'umutahe utavuna amajana atanu atanu ku ndwi n'ijana ry'integabizoza nubwo uburyo bw'amafaranga butaboneka co kimwe kuri bose ntawe bibuza kubandanya ari umunywanyi w'ishirahamwe kuko uwo bishitse akabura amafaranga batanga buri yinga bamwihanganira akazoyatanga igihe ayaronkeye hariho uyabura muga ntibibuza yuko aja mu ishirahamwe uyafise uraza utayafise uritaba ukavuga uti nayabuze ukitaba igisibo hama uyarose kandi n'amahoro ugaheza ukazana baragerageza mbere baragerageza mbere hari naho basumvya n'abakomeye batagwaye uno musi ayabuze ni ukuvuga ku wundi wa gatandatu arayazana kandi akazanayo iminsi ibiri umva rero dukora co kimwe uwo mukenyezi nyene aremeza ko bamwe mu bagendana umugera wa sida batanga intererano ku gihe kurusha abatawugendana baragerageza mbere baragerageza mbere hari naho basumvya n'abakomeye batagwaye uno musi ayabuze ni ukuvuga ku wundi wa gatandatu arayazana kandi akazanayo iminsi ibiri umva rero dukora co kimwe umunywanyi abikeneye arasaba muri uwo mugwi ingurane y'amafaranga akaja gukora umugambi yifuza akazoyasubiza mu nyuma ayo mahera tugenda tuziganya nk'abashaka kwiyungunganya ngo nje kudandaza nk'utuntu mu isoko ndonka kunyu ndonka agasabune barashobora kungurana bivanye n'ayo numva nkeneye canke bivanye n'ayo ngomba gukoresha ndasaba kubasaba nk'ibi ibihumbi nka cumi canke nka mirongo ibiri canke nka mirongo itatu bakayampa hama bigaca bimera neza nkadandaza nkaronka agasabune hama nkabasubiza nkabahana n'inyungu muri uwo mugwi barashima ko ingurane zitangwa zishurwa neza bigatuma bagabura atangorane nk'uko vyemezwa n'uyu mukenyezi abatwara ingurane bose barayiduha bakaza baratwishura neza umutahe baba baratwaye n'inyungu bakayitanga neza mu nyuma rero turagabura mu kw'icumi na kabiri tugabura neza umwe umwe wese atwara ayo yaba yaraziganije n'inyungu ngo turayitwara neza kuba mu ishyirahamwe bituma abanywanyi baziganya buke buke amafaranga maze bagabuye bikabaha ubushobozi bwo kugura ivyahora bibananira kubwo bukene bw'amafaranga akwiye nubwo abafise amikoro adashemeye abanywanyi b'uwo mugwi w'ishyirahamwe barifuza kongereza muri kazoza intererano batanga kugira ngo bibafashe kurangura imigambi yisununuye nimba twaratuziganya n'igihumbi ubu haragera ariko turahava tuziganya n'ibihumbi bibiri tukazobonanya yuko dufise umutaha ukomeye niho kazoza tubona ko tuzosanga hageze ko tugabura kazosanga dutwaye amahera menshi co twikoze ico dushaka mu ntara ya Ruyigi amashirahamwe mato mato yo kuziganya no kuguranana mu kibano yarahurumbiwe cane kuva atangujwe harashize imyaka yaba bacumi n'amashirahamwe yigenga yakorera mu ntara abatanguje amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bafata ko umukenyezi ariwe nkingi y'iterambere mu rugo baca bitaho guhimiriza cane cane abakenyezi birimizi baba mu makomine atandukanye n'abakora ubuzi buto buto mu gisagara mu nyuma bamwe mu bakozi ba leta co kimwe n'abadandaza bato bato bahavu bavuye nabo batanguza imigwi ya bene ayo mashirahamwe kuko babona ko vyobafasha kurangura imigambi imwe imwe atangurane barinze gusaba muri banki gutyo bakaba bagabanije amafaranga umugambi wotwaye kuko inyungu ya banki bivuyemwo jean claude nshimirimana mu ruyigi ijwi ry'amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi ry'amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita short wave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika kandi ku mirongo migufi ubu ngubu muradukurikira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro umurwi ujeje kumenya ukuri n'ukurekuranira mu burundi severi mu magambo ahinnye y'igifaransa wakoresheje inama nyunguranabitekerezo i bujumbura mu cyumweru gishize mugenzi wacu fideli niyongabo yatumiye umukuru wa severi Pierre claver ndayicariye mu kiganiro muri isanga bavugana kuri iyi nama
zari inama zibiri zabaye mu ndwi iheze inama ya mbere yerekeye abarundi ni ukuvuga abaserukira inama nshingamateka na nkenguzamateka abanyamigambwe abanyamadini abamenyeshamakuru n'abandi batandukanye cyane cyane tutagiye babura amatari abarongoye intara z'igihugu haba inama ya kabiri yabaye ku wa gatatu iyo yerekeye abanyamahanga abaserukira ibihugu byabo hano mu burundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu usanga akurikirana ibyo bibazo byerekeye kumenya ukuri no kunwanisha abarundi twarondera iki ubwa mbere twarondera kubwira abo bose ubutumwa nyamukuru ibikorwa nyamukuru ibwirizwa rishyiraho severi yadushinze kurangurira uburundi hanyuma tubasaba iki tubasaba ubwa mbere kumenya icyo dushinzwe bazodushyigikire bazi ubutumwa twashinzwe n'inzego z'igihugu mwabuze ko abari bitabye izo nama harimo abantu bava mu bisata bitandukanye by'igihugu mwotubwira ibyo bisata bavamo benshi abarundi cyane cyane twahereye ku baserukira inama nshingamateka na nkenguzamateka kubera iki n'abatowe n'abenegihugu kandi bama bakorana n'abenegihugu twaratumiye abarongoye intara kuko umurimo dushinzwe tuzokorera mu gihugu hagati mu ntara mu makomine mu mitumba abo nabo niho barongoye abo bose tuzokorana twaratumiye abanyamigambwe kugira bumve ubutumwa dushinzwe abamenyesha amakuru amashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike n'amadini n'amashengero twabarondera ko ikintu kimwe gihambaye kuduherekeza kudushyigikira bumva ubutumwa dushinzwe kuduherekeza kudushyigikira bumva icyo dushinzwe gihambaye n'abanyamahanga bwari ubwo butumwa baradushigikira mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bwa politiki twifuza ko bumva icyo dushinzwe n'ubutumwa buhambaye bw'igihugu dukorera abarundi turondera ukuri turondera ukuri turondera ko abarundi banwana kugira ntibabe bari mu nduru induru kenshi na kenshi zihagaze ku ngorane zo kumva ko kubana muvuka igihugu kimwe ari ngombwa hanyuma ugwaruka ntiruzire ubusa ntiruzire amakosa y'abakuze mu itegeko rishasha rigenga uwo mugwi muyoboye rishimikira ku bwicanyi n'ibyabaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kubera iki imbere yaho hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kubera ko ubu icyo gikorwa cyanyu kizohera ku byabaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo inani na gatanu umugwi twaraye dusubiriye severe ni umugwi wakoze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane ushika mu kwezi kwa kigarama umwaka uheze barashyikirije icegeranyo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka baragica hirya no hino bararaba ibyashyikirijwe n'ibyakozwe n'uwo mugwi baribaza ibibazo bya politike baca basanga ko ibintu byashikiye uburundi kuva uburundi bwikukiye hoba hari isano n'ingene uburundi bwatwawe imbere y'uko bwikukira cyane cyane muri bya bihe afurika yamanyagurwa ko ibimanyu byinshi abanyaburaya bakajya gutwara hariya ababirigi bakaza gutwara abongereza bakajya ahandi hanyuma bati ni murondera isano ryoba riri hagati y'indyane twaciye mu burundi ni ikibanza canke uruhara abo banyamahanga baba baragize mu byerekeye indyane zashikiye uburundi amakuba yashikiye uburundi ibyo novuga ko ari ingingo yafashwe n'abanyepolitike abaserukira igihugu abarongoye igihugu kuko nta taba mu gihugu na kamwe kadafite icyo gapfana n'ibyo abanyamahanga baba barakoze cyane n'ibyo baba bagikora uno munsi muri afurika cyane mu burundi ibyo rero nibyo badutumye gusesangura turabye ibyanditswe dusomye ibyanditswe icyo ni icyo gikorwa gishasha hanyuma ibyo tuzotora tuzobishikiriza mu cegeranyo kandi nta nkeka ko tuzobishobora kuko ibyabaye byaranditswe mu bitabo ibindi biri mu mareresi amasinema ibindi hari ababizi kubera barongoye afurika cyane bakagira amabanga ku ntwaro y'icami imbere y'uko uburundi bwikukira n'imbere yaho burundi bwari bumaze kuronka intwaro yo kwikukira murakoze tuze ku mirongo ya telefone nestor ari ku murongo wa telefone watwumva irindi zina ahuri yego mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera
abakoze amabi ari abarundi ndumva ko ubundi buryo bakurikirana cyangwa uwo mugwi bakurikirana ndashaka yo kumubaza ni none abanyamahanga baba baragize uruhare mu gukora mu mabi yabaye mu burundi nabo bazokurikiranwa gute cyane bazotohozwa n'ubuhe buryo bamaze kumenyekana bazoca bakurikiranwa n'andi bagiye ndagihugu
murakoze mumwishure ikibazo cy'uwo muntu wo mu cy'ibitoke kiratomoye ubwa mbere ndamuha inyishu mvuga nti uyu mugwi severe ukutohoza ukuri ni ukumugisha abarundi si umugwi uzokora nk'urwego rw'ubutungane ubutungane buriho bufise amategeko n'amabwirizwa abugenga buguma bukora icyo ni icya mbere icya kabiri ibyo tuzotohoza byose ari ibyerekeye abarundi ari ibyerekeye abanyamahanga tubishyira mu cegeranyo hanyuma abadushinze uyu murimo ubu butumwa ibi bikorwa tugahita tubashyikiriza icyo cegeranyo nibo bazogikorera ko kugira bamenye intumbero baha ibyo twashyitse ko ibyegeranyo twashyitse ko ariko cyane cyane wumvise ko barondera ukuri hanyuma uko kuri kukaza gushimikira gushinga inkingi zo kunwanisha abarundi kuko cyane cyane umuti mukuru n'amahoro n'umutekano uko kuri nako kuza kuba nk'umuti umuti utuma abarundi batama mu mwijima kubera bamenye ibyabaye n'ababikoze abakoze ibyiza n'abakoze ibibi bamwe bagasaba ikigongwe abandi bakakironka mu ncamake inyishu y'uwo muntu wo mu cy'ibitoke ni ukumva ko igihambaye ku burundi no ku barundi ntitwame hahandi hanyuma abana bavuka uyu munsi n'ejo ntibame bazira ibyo batakoze hanyuma twubake inkingi zo kunwanisha abarundi tuzi ibyabaye n'icyabitumye n'ingene byagenze murakoze nduwimana nawe nyine ari ku murongo wa telefone nduwimana irindi zina azakara ubuhamgaye urihe mbujumbura yego ufise ikibazo canke intererano ni ikibazo jewe yego je nashaka kubaza uwarongoye uwo mugwi mu gihe bazaba baheje gutohoza ibyabaye mu burundi ko bizoshika kazoba ubutungane buhana ku batashimye gusaba ikigongo murakoze mwishure mushinge ntahe ndayicari nawe nyine ndamuha neza cyane kuko abagira ikibazo gitomoye avuga ati uwutazoba yashoboye gusaba ifungo bizogenda gute ubwa mbere mu ngingo ya gatandatu y'ibwirizwa ritunganya ingene severi igiye gukora ingene izokora ntibahagarare gusa ku bakoze ibibi ngira ndabidondagure mu majambo makuru makuru mu byiyumviro bikuru bikuru kugira abarundi umuco ukwiye kuko abarundi benshi birukira kumenya abakoze ibibi ese twogerageza tukumva ko dukeneye n'abakoze ibyiza kuko hari abakingiye abandi mu rwimo rwa myeruba mu burundi hari n'abamaze gusaba ikigongwe hari n'abazosaba ikigongwe kubera bemanze ibyo bakoze cyane abababonye bavuga bati nawe uhakana twarakubonye umuntu w'umushinga nawe w'umugabo akavuga ati ego byarashikiye ndasabye ikigongwe hari n'abanyamahanga bashoboye gukingira abarundi abo barakeneye kumenyekana hariho rero n'ibinogo bya benshi usanga harahambwemo abarundi batandukanye mbere n'abanyamahanga hariho abagwa mu rwimo rw'aba mu burundi ibyo nibyo iryo bwirizwa mu ngingo yayo ya gatandatu idusaba gukora no gutohoza hanyuma abo bantu bose ndondaguye mu bice bitandukanye ni bya byegeranyo nakubwira nti tuzoshikiriza inzego z'igihugu zadushinze ubu butumwa hanyuma mu nzira yo kurondera kunwanisha abarundi babyicarire cyangwa babihagurukire bavuge bati twabonye ukuri twabonye abakoze ibyiza n'abakoze ibibi twabonye n'aho abantu bahambwe hanyuma n'imyaka byabereyemwo kuko abantu bapfuye mu bihe bitandukanye bace bafata intumbero ya politike iyo ntumbero twebwe turabahinga ntitwomenya ingene izuba imeze mugabo cyane cyane mufate ko severi ari umugwi w'abahinga batowe kugira barondere ukuri ukuri kuza gushyigikira ndabisubiyemwo inkingi zo kunwanisha abarundi ayo majambo abiri ukuri no kunwanisha abarundi bagume cyane cyane babishira imbere kuko birahambaye kumenya iyo uvuye ibyagushikiye hanyuma ukarondera ko azoza keza uzi ibyabaye urondera ukuri urondera kunwanisha abarundi
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara rero ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika radiyo mushobora gukurikira buri gihe kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu hanyuma rero twashoreje ku kiganiro ku gice kimwe cy'ikiganiro muri isanga mushobora gusanga buri gihe kuri ruriya rubuga mbabwiye ijwi ry'amerika rero turabashimiye cyane rwose byimazeyo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu mwari kumwe na thomas kamirindi umugoroba mwiza murakarama